Eh? Hey, what? What happened? Madam, see you. I say I define am for my. Hey! I no ask the question. Who ask you? See why they ask question. I follow you talk. Ah, ah. But now maybe you face man now. I no see you. Security is sonu. Wetin happen? Maybe you should ask him wetin happen. Ah. Lẹ́yìn náà. Ń gbọ́. Wetin happen? Yeah, he says he say I don't dey <laughs> fowl wey oh, I just bring today. Para opanza bacon. Zo, zo mana, zo mana. Zo, zo, zo. Ado babaki. now ni. wetin happen wetin you dey find. Uh, eh, okay, i dey pursue am for my fowl. ah so wetin you dey find for dis company i no come understand o you and who dey play ball eh when you play the ball enter our company you wan make the thing go match my oga for head abi you wan kill my oga abi you wan break the car glass. fowl kini i say i dey pursue am for my fowl for dis place. shey you see say you don dey craze. e be like say i don dey craze. <laughs> oh ho! Oh, so you no know say you don dey craze. Eh? Why somebody could just wake up, they find trouble up and down. Me, I dey here like this. I don't resume for work. You no get work. Because if you get work, you don't go They find foul up and down for here. Say, e here be like zoo for your for your face. Yeah, I go call my foul today. I go try, I go carry my foul. If you no come out for you, we get dog yo. Okay, you, you go, you e go take my person for now. Go the chopper. They go the chopper and they go the No, sir, you know sir, they want you now. Because I don't know why Just the, just the just the behave say you no get sense. Are they crazy? Are they crazy? I'm not gonna find my fowl. Why are they making noise? I dey find my fowl. I dey find my fowl. I dey tell you now. I dey find my fowl. I dey tell you. I oh. go find my fowl. I go find my fowl. Ìwúláriwo ò sí gan. Don't you know that Oga is inside with visitor? And you guys are just making noise unnecessarily. Security is sọnù you oh fat. Eh? Èwo rèé? What happen? Madam, see o, oh. I say I dey find am for my. Hey! I no ask you question who asked you see why they ask question i follow you talk. ah, ah. but not me you face manna. i no see you security sọnù wetin happen maybe you should ask him wetin happen. Ah. lẹ́yìn náà ń gbọ́ wetin happen. Yeah, you sef see i don dey craze. hey see person wey follow cow come They follow me argue for my fatherland. say you no see me ni say me i no send you. cos if i know dey craze i know go dey ask me stupid question. eho hey, me they follow you talk They they use question answer me question. na na mala na mala wey i make you narrate. you go go turn twenty back for your house now if you no carry yourself if i shoot this thing for your head eh if i shoot him, if i shoot him, shook am. na wetin. how tell the self they no fit help me try rubbish. shey una see idiot wey say we dey shout she don join the shout her shout sef pass my own. wawawa ìgbádùn o you don know me say the thing wey dey my head e pass any other thing oh god god god ah you don know me.